people. Power to the people. I say give power to my people. Power to the people. So now, listen to the voice of the people. So do us the favor, build us a free world, free from oppression. We should love one another, build us a free world without corruption. Yes, we should love one another, build us a free world, free from discrimination. We should love one another, build us a good one, with good resolutions. We should love one another, build us a free world, without inflation love one another, build us a free world without commotion. We should love one another, We you build us a free world without confusion? As the sun will ever rise, so the light shall ever shine. Power to the people, power to the people. As the wind shall ever blow, so the sea will ever flow. Power to the people. Power to the people. As far as there is life, there must be hope. Power to the people. Power to the people. As the sun shall ever shine, so the sun shall ever rise. Power to the people. Power to the people. As the wind shall ever blow, so the sea will ever flow. Power to the people. Power to the people as there is life, yes, there must be hope. Power to the people. Power to the people. Give power to the people. Power to the people. I say, I say, give power to the people. Power to the people. They are the people for the people. Power they are the people by the people. They are the people with the people. Power to the people. Democratically, they are the people in the people. Power to the people. Economically, they are the people for the people. Power to the people. that's the goal that's the goal. The goal. today today na real go day. dey go eré fun na That's the goal. go. <laughs> thank God say we finish well with the goal. That's the goal. <laughs> all right my people i salute you and welcome on this beautiful morning to inform me radio and this now paper check check program investigative table. <clears throat> and I don't mind my voice, so <coughs> it just to go. <laughs> I just to go now. Carry me, go, go, go. In fact, yesterday I. Uh, you I go well. <laughs> <laughs> I go, I go, I come back. Eh? Oh boy! By the time I reach mm, ah, I felt again. I felt what my people are feeling. I feel them. Um, say hmm. our people are suffering i see old women and old men struggling pushing just to get how much bank give them ten thousand just 10k is what you can access i was listening to conversations and I felt the pain of the indigenous people of Nigeria. After so much struggle at the, at the entrance, I felt it. Ogadiomo, <coughs> for ATM machines, na new naira na they put for there if you enter inside bank na the old five hundred naira notes. na they give Ah. I think somebody was saying it the other day. Say somebody collect from bank. Yes. By the time you reach market, they not take. And right now, market mm. people are not collecting. Mm-mm, only collect. They not they collect the old one. Mm. That's that's the pain people are going through. Mm. They don't so by the, the time the market the don't be CBN now, uh, and yeah. they determine which they will collect, which they not uh, collect. Uh, by the time the person return them, eh, bank tell am say make e go fill form mm. from cba yeah na access bank do am no be because time don reach for us to dey name who talk am who do am directly so na wetin dey happen be that i say somebody call me yesterday and i say how far say how far whether whether whether go fit whether in, in cash form. in cash form na <laughs> say <clears throat> i no know i go call people wey i know wey dey fit eh, help whether dem fit assist assist so you understand a lot is happening but one thing wey i go like let people know because me i dey check yesterday i never check this morning na yesterday in the morning like that i go check cbn yeah. website the information say the old money na legal tender never did there mm -mm. in bold letters the only thing that you can see now still say five hundred one thousand take it to your bank mm. fill the form print it out and take it to your bank so why are they now giving it out why where wey lai lai mohammed where uh, ministry of uh, is it national okay. orientation and eh, agency. agency national orientation agency where are they why is the cbn governor not speaking to the people. the ministry of communication and digital economy no be communication they call am. okay wetin dey happen. na this na another game plan for them to break the spirit of the indigenous people of Nigeria. But you know what? You can't break us. You no go fit break our spirit. Go tell una master, whoever the master be, <coughs> where they orchestrate all these uh, eh, errant nonsense activities where they take place right now. You can't break us. You know, in the midst of it all, Don't be laugh with the laugh just now now mm-hmm. despite the fact say e get things wey dey happen in the midst of it all our people are still able to laugh there is a greatness i don turn oga adeomo this morning e get greatness <laughs> wey god put inside the indigenous nigeria e get greatness wey dey for our country nigeria but dey talk say dem no go ever allow dem no be god i go like use this opportunity congratulate the indigenous people of nigeria again say welcome to the new nigeria we are already there mm. we don already enter new nigeria yeah. because right now all the old parasitic uh, eh, wetin be the other word. Eh, um, tapewormic tapewormic. Hmm. <coughs> politicians. politicians. Mm -mm. the day that they fear right now yes all of us don dey very very vulnerable eh but we the indigenous nigerians wey dey very valuable we don pull ourselves away from the cloud and the crowd we can see clearly. Now na una country sister olayemi voice na una dey hear this morning father no dey alone una don hear us dey sing this morning just dey go just dey go just dey go and we don come so sharp sharp um, oga oga i no know how you wan take address yourself today now mm. you know say na your mood na my turn your mood eh determine your title <laughs> mood na eh, na because eh, eh eh you know na it determine your title this year how you wan take talk say you be oga oga when uh, money no dey pepper pepper no rest pepper no rest food no dey people dey suffer you no go fit you talk oga then then find you <laughs> cut your head and cut your hand so you need to be like masses right now i be masses eh, my name na oga moses no see na only one i put now not because i no get the rest but because the situation no warrant am uh, to come in na im make organic nigerians say come may we bring organic man wey sabi trade wey sabi cut cost because when the economy dey go down you go cut cost so the economy go still balance more when the economy, economy boom they fit call you oga oga ten times because you go help us stay safe uh -huh. so my name na oga moses but just to say that wetin my aunty talk e plenty some people dey hospital dem no fit pay their bills and hmm. doctors say if dem no bring cash treat dem no go attend to dem i wan beg di indigenous nigerians our protest no go finish now any hospital whether na clinic o medical center o primary health care center o eh, chemist o pharmaceutical shop any name una call am report to us we go carry protest go there either dey lis ten to us or dey shut down we no go fit lis ten to dis kind of things for our country anymore na we cause the money matter why una go carry the trouble you see na man fight man na we dey now masses dey fight masses then we say we love ourselves no not be so love of god be and not be so love of brother be so hospitals state federal local government community hospitals primary health care centres if the people no get cash but get transfer the first thing na to save life save them you fit detain them when you don treat them make they don well They fit even help una sef dey work na im na so that we will create balance we will create work for them but say you no go treat them because they no see cash bring and because uh, your transfer no dey go and uh, eh, you no fit withdraw money from the bank we will shut down that place because na the right thing to do be that if we say we love ourselves we must show am not by words but in action. Mm. so once again my name now oga moses today we get plenty stories to tell but as we tell the story I beg pay attention then send us your messages send us your small tashere and your big tashere support for sponsorship so a wider network of people go hear wetin we dey talk not for ourselves but for all of us so together we go grow and make nigeria one of the best place on earth to live in this morning i say good morning. Hmm. Good morning, inside this morning, my people. I dey greet everybody when take time to listen to us today. You for fit take decision say right now you go date somewhere else. Uh, just they go. Uh, but you maybe if you also you just they go according to our song this morning. but for nigerians we go just dey go where we don already desire to go anything mm. wey stand for road go dey crushed by the people pipo wey wan stop because dem go na ah, so ah, yes or oh, we go <laughs> grind dem to pass so na so the matter just be we go just dey go the new nigeria i really congratulations to everybody who contributed to the birth of a new country mm. and a very new nigeria um, no dey discouraged according to one um, man yesterday he say this is a time for encouragement no dey discouraged because you already won and i still dey talk am um, if you no get something thief thief no go fit thief your thing hmm. na wetin you get na im be say thief na im dey say thief take so a man that has nothing cannot cannot lost anything mm-hmm. <laughs> so if you were not a winner the winning would not have been stolen Uh, so sorry, I had to put it like that. My madam they talk say I they always quick uh, climb roof, go sit down. I don't come back to the the, the rafter. <laughs> I, I don't know how uh, that they always happen. I go just they talk, they come, they think will just be like say the motor run, come off, come off for road. Uh, so I beg, no that they still they manage me, they won't see me for now. Uh, my name is Adiomo Akao, and I greet all our elders, the young ones, the old and the young, uh, with a great male and female, anywhere where you day for this country. The indigenous, valuable, special people of Nigeria, and by extension, the African continent, and then all over the world with a greet. The we go enter the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people, and therefore it must be controlled by the people. Why traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. This morning, we won't just help beg the traditional rulers. Sometimes, some things they when you go they do. You no go know say you don't they teach your own community, even though you know talk out the angle where you for the see things say i no want make my family suffer even after you don amount so much wealth make my family suffer you come dey begin dey carry things dey pursue how you go constantly dey make more benefit for your house you no dey different from the same politician wey we dey try to say make we correct the way that dey live their life and therefore if you choose to make your community rich, by extension, your entire family can never be poor. If you choose to say, My people must be better than the way I met them, you go discover, say, directly your family goes suddenly just become far better. Now, no time when a community will become a good community when the royal family no become better better family That is one thing we must know. Now, natural um, thing it e be because God, God already leave things for your hand, and you e get the way you go channel them. It e go be like ball when one man won't play as he toast them to the to the wall. No matter how it be, that ball must return back to him. Now so it be. So all our royal fathers, try and toast the good to the people. It will return back to you a great favor, great wealth, But if you try to toss the ball to yourself, there is no time it will bounce back to the wall. It will not bounce back to the wall. And because of that, it could come be like, say, you personally took a decision to make the growth of your own people they retired. Make we try to make sure we open the blessing when God already placed in all our traditional father's hand. And number two, kings when they form their own seat They manipulate another person community stay away the day of judgment They come because i know say no matter how you think say you dey smart today you cannot be smarter than the almighty king king of kings king of kings the one when even dey see kings from the top when you no fit reach no matter wetin you belong to e dey supervise even that place where you dey run go e fit take decision one day That thing when you dey run after when you think say you wan acquire just to make sure say na you go be the agadagodo of everything overnight you go just ask abeg give me that thing wey i give you keep which is the breath of life as you e don collect am everything wey you don do down e don waste e don expire so make we do everything wey we go fit do as royal fathers to create a better peace for the people so that we too our crown and our society go dey better and for politicians when they try to divide community for kings hands uh, may una beware well oh, because sometime the mushroom when tick say tortoise no dey available again go go wake up in the morning discover say no get head o oh. na just that one be the message wey we get from this platform this morning again my name na adeomu akao and in case you wan contribute to our um, uh, program today investigative table you go fit send message to zero nine zero five five four eight eight. 311 and don't forget say if you still try say you wan sponsor without being a monetary spirit we go still welcome you very well una well done hmm. <clears throat> when you dey talk just now we dey talk to our royal fathers say make dem spread their hand reach people around my family story come to mind my grandfather he dey always reach out to people train people children and all that same with my own father mm-hmm. they do same you know say in as much as majority of the people no appreciate or no show appreciation you know say the good wey they do become blessing for their children, children, and their children's children. children. Mm. Yes. So whatever anything way person they do, you feel no be the one to enjoy it's the blessing. Yes. You fit just dey sow seeds for your children's children, your children i no go cut my tongue uh-huh, uh-huh. your pikin of your pikin pikin pikin uh-huh. something like that then people dey laugh not be say dem not take care of their own o uh, yeah i understand um, but they they have the the means and all that to be able to say okay make i focus only on my own to to the highest point and all that but because of the kind resources wey dey available they chose to spread it To every families that were not their own. To families, yes. To spread it. Even when I like uh, the parable of, uh, is it the lepers? Mm-hmm. Even yeah. when they not come back. Well, oh, out of out of that. To come show, one, yeah, to come show appreciation. Even in death, I'm talking about even in their yes. death. Yes even in my grandfather's death even my father's death say they no come show instead do you know say they still dey look out to take as if the good wey wey don wey don come May dem continue to dey do am for dem mm. and their mm. own generation entitlement <laughs> and thank you <laughs> entitlement so it is an encouragement. but they can create a better soil for their children and the great great oh, grandchildren yes. oh, better yes. soil yes where others are farming and they are not harvesting they will go there and they will harvest far beyond wetin they dey think na so the thing be. so we encourage ourselves apart from even the royal father sef everyone look beyond your immediate family if any help wey you fit render please do to render it na so we go advice reach this morning and dey lis ten to us on informe radio this morning and this na paper check check program investigative table sharp sharp may we take the papers wey for table. okay uh, we get um, the tribune newspaper this morning uh, inec shift governorship the big banner for here say inec shift governorship state assembly polls by one week you go see am for page three of the tribune newspaper uh, tinubu inaugurates olanipekun forty-nine other sons to defend mandate you still see am for page three. Ah uh, you don't win finish you can't go to harvest 49 uh, total number of sons. Now now i know say sand how many 49 if 50 Uh, no It inaugurate uh, and for okay about almost 59 there be so that is olanipeku be one then they call add 49 uh, join them. come be like 50 They don't put this guy <laughs> yes but from the way the matter they go as the whole names be rich. <laughs> kẹ yam no dey when in go go go na him be na him be smoke man <laughs> so e be like say dem don allocate twitter to ramaz the sand on twitter no but e get work already this one's not get work Eh, this son currently not get national assignment okay now e don be you know political party don become one big business federal government business and so na national assignment dey dey now okay For their mind <laughs> because na him na so fifty and the fifty of them just see mumu just see enter the list and just see dey follow am i wan ask i no understand so the fifty of una now na salary no na because i wan explain if fifty of una wan go carry motor go mechanic workshop go fix na all of na one fix am no matter how the motor take plenty fifty of na too dey much for one motor to be fixed all of na fit be eh, eh, expert eh, but fifty okay explain fifty component of a vehicle wey you wan fix and you have fifty experts where one, do you start where do you wan start from one component for each person each person <laughs> now you talk so that if is for that one na for motor wey dey move o oh. if your specialty na for tyre yes you go fix the right tire na for motor wey dey move engineer na left tire you sabi fix <laughs> because tire different Good. so now that one na motor wey get different component this one na election abi no be him dey carry am for and na one inec yes abi yes e and na paper abi na motor na paper good and i wan argue result and i wan court eh and they wan argue am then the five of them go present together abi mm -hmm. five lead counsel no dey. lead counsel na dem name so olanipekun. thank you diola na you dey hear that olanipekun na good guy. for mentioning his name don already tell you say probably lead counsel. yes and and others. and others so other forty forty-nine others. so the others go come come together say eh, no na so e be oh no na so e be. they will have their own court before they go court. if not be confusion for country wey dey see straight you need fifty sons then the one with the lawyers wey dey work under them wetin they go dey do they go dey they go dey matter they go put matter for the same one case mm. fifty times say they get only two staff that's a hundred mm. lawyers put together. yes which which phone dey. if if if the money if the money. okay. if the money no plenty to spend for country wey no get money o from the same political party that is if na the political party dey front this one o. Oh, mm. which political party is buoyant enough to bring fifty cents together if not be wastage. it is not the poli now, the political party the, na eh, eh, na tinubu i say na tinubu carry these ones wan defend im mandate dem no say apc mm. wan defend thank, thank you. their. na there we dey go i happy happy ah, the way you take talk am so. now the see see see wetin na tinubu yes good yes And na na na there dey go since. Uh -huh, okay. the man no go fit run team government e no possible na me myself and i <laughs> emilokan this na jesus way of living na im wan e don start am if really you be president elect of a political party na, na your political, party, party suppose, suppose inaugurate mm. so already wetin dey first shout before the election say no dey carry us along o oh. e don dey show am how we wan be person wey no dey carry us along national chairman now ahmed don already discover say e no even know anything from all education e no know anything about wetin be the set up right now im name im name no be tinubu name dey there this na tinubu hmm, set up yes that is what i'm saying now eh, eh, na the same issue me and you dey talk so This time local government don start you know only me na my turn na my na me go determine ideally it mean say wait no first it mean say na him go give us who be cgn yes na him go choose minister by himself na him go choose governors by himself na him go choose cabinet member na him go choose national assembly by himself na him go choose which governor go come abuja by himself because not be all governor go fit come abuja na him go choose flight wey go enter abuja by himself na president o na him go choose the wife wey go be first lady by himself na him go choose ambassador by himself na him i dey talk so na him go choose everything The eh, eh, others go dey the other road go choose everything except security by himself e go hand over security to shetima to continue for where e stop na hmm. individual government wey wan scatter di country na e don start so and you are a member of a political party so tell say na im get di political party Um, but but he pay for it now e be like uh, uh pay the, the one uh, wey happen for, for uh, that, that state uh, uh, no. is it edo state uh, when the governor when go the governor, buy the party now he buy the party uh, so no. he come sack all of them yes, say so. i paid for it. now I, I, one other thing wey wey we supposed to understand yes, federal uh, ah. but look at wetin dey here people no dey quick <laughs> look into issues one none of these sands dey less than two hundred million naira to hire na you and pay them. i dey tell you investigations wey don go on and as i dey speak to you now. you hear the name. Uh-huh. wait say. no be my mind. some of them na some of them na. before you calculate the money this was na seasoned. yes. dem no tell us say na. dem pull gun so you write your name by yourself. Eh. no e dey o oh, because those wey dey pull gun for their neck wey their name dey this list dey eh. dey then dem still pull gun say your name is there don tell me tomorrow you will live there sign sign like dey dey and we will pay you that handsomely yes e dey some of them here mean say we direct o oh. some of them here ma some fit be ambassadors o oh. some fit be hmm. ministers o uh, eh, because these are part of the these are part of uh, eh, na cabinet members be this <laughs> some of them is two hundred and fifty million naira to yes. hire for their services to and consultation fee five million that is i wan see you oh, please ma i'm becoming to see you mm. seriously so, for yes, you oh. so. to allow me sit on the table like this with you five million. law why i no come read am okay that school no accept me. na im make our vice president the current vice president wey im cap dey face front. Eh. Uh. na im make am uh, he hold his side he was attorney general of lagos state. yes until today the man dey handle cases internationally. i treat for you o oh. na yes, you talk so before I become attorney general he was yeah? a eh? private consultant law for jagaban yes anybody wey dey jagaban list if dem employ you as security man just know say one day you go be security chief adviser to the president eh na so i can tell you plenty experience of places wey i know mm, wey dey like that know. so plenty see you know why i dey look at this angle eh the political party is equally a part of this case o oh. yes because no be tinubu name dey uh, uh, ballot paper it was the party. political party's logo mm. that was on the ballot paper so if you the winning first have to be the party before it becomes the individual mm. that was submit that whose name was submitted so as the matter be so even the party need lawyers for this case then inec need to now come up with lawyers when go defend say what we announced not true. Mm -hmm still working for and on behalf of the same apc and, and tinubu and if you check this one so, you go surprise say some of these ones wey dey here na senior lawyers and senior son to the ones wey inec get you know say court dey dey yes judiciary dey follow yes. no respect yes i no go fit talk as a senior uh -huh. talk nonsense uh -huh. no no no mm. when you see senior stand you go sit mm. down yes. you go sub pedal so all this drama dey play as. my senior colleague. Uh, senior and colleague. there are some people <laughs> some cases wey e be say Eh, for when most especially when it has to do with tribunal cases or election cases okay make i use that language not be every lawyer that they carry the case give uh-uh. and where this matter they go so the selection now to let you know now how much do you intend to take for this case to mention this guy name put for here has been settled the bill when make him name come first mm. the bill make we leave that story guarantee guarantee bullion van oga go sleep go sleep you are coming in you are coming in don't worry <laughs> we will do the job yes na and they ready to fight dem no know say we the people dey hmm. wait for dem eh, the only thing wey all these sons need to understand we know where they stay like some of you some of them some of you are getting this eh, your your name dey this list you go dey happy hmm. that you want to fight hmm. to install an injustice you don forget say you na lawyer you be for inside di society where the country don take decision mm. to have to have a new country and so when you finish defending you fit stay for court o oh. you mm. still dey tell even the judges they should be getting to know now say some don dey get sense say as eh, you judge anyhow case yes, no return stay there o oh. not say stay there sit at home sit at mm. eh, eh. because when you comot for house go office and you don dey talk win win win injustice for office not be office again na house you dey na your second one sit at home there just stay house just <laughs> sit at eh, home because people wey ready travel hold you for that place wey you dey na him plenty pass the ones once when they ready to bring you back home you eh, hmm. um, know we dey we dey everywhere and right now the indigenous nigerians na we be our sss by ourselves. yes because we see say sss the and SSs they are not local for the no, people no they are not for the people they are for the cartel the, the eh, cabals, uh, and, and, and the politicians hostage keepers. Uh, yes <laughs> so the indigenous nigerians don become security for themselves interpol they don become interpol yes, for oh. themselves so, so they they right now they have the list of all the judges so that they watch na now no vex ma na now hmm. eh i know say god like this country and eh, for the first time eh nigerians are responsible for their -hmm. for their money their health their bank their school hospital yes first time and we must continue because na so god take make us god no make us to depend on anybody na im make democracy be for the people. na we go elect you mm-hmm. go when you reach your turn to come and tell us say na your turn when we say no be your turn ha you no go fit and you wan force yourself stay the same house with us best person wan sleep in one week. we go pick the sand wey dey the so stones eh, wey dey for the rice and beans we go allow rice and beans then we go cook rice chop cook cook am then the stones we go we gather am use uh, am do barbecue. no no no no, no, no, no, no, no, <laughs> no barbecue for house when you build house no, you go use am design am. no no, no, no, no, see am we go use glue take glue the, the eh, stones together. you fẹ́ cook am you fẹ́ cook the stone e go dey shine. No, we go comot the the crow crow wey dey the body. we no wan waste we no wan waste our gas our energy o. Oh. firewood and every no oga moses wait. you know why i say make we cook am if we cook am eh the dirty for the store go come outside when people go come our house look the house look the design ah, who is that say for you remember that man wey say na him turn na him be this uh, because <laughs> monument suppose dey and they go write im name there remains of imiloko <laughs> two thousand and twenty-three i no dey dis studio i no i no say e go die o oh. i say remnants oh. remnants <laughs> so that people go remember because you know this country eh help me off this man eh eh man you see eh, if you wan eh. come back na na you no come go be do but you you no dey use this to terrorize even the students now terrorize am see because we dey always get you know our statue for here na good good people but now eh, they don dey carry bad bad people statue dey put everywhere now we need to change am. eg e get one governor for the east wey do <laughs> we need to change am so our children go know say ah this man they go design am go put you go see mark mark dot dot you say ah wetin happen to the man you get accident you say no he wrong the people na make am be like this so that they come dey dem come dey learn for their mind that ah this time you do bad mm. na so i go be like this dem dey showcase you okay that's why they say people wey dey construct road make they dey put their names for the road yes oh, <laughs> so that we go know who construct a bad road and then the governor wey award that contract when e still collect the kickback more than the money that was spent on it they go put it and they go dey they go dey paint am as they dey paint the road you know say they dey paint side way for <laughs> uh, road uh. they go paint am you go see fmw federal ministry of works uh. they go put the fashola name na him be missing that time they go put the year to the year mm-hmm. wey do they go put the name of the governor wey did that contract the contract or number they go the company they go pen am e go fine so that in case anything happen when they say that road no work they no need to come we no dey also want to say freedom of information Be put the information for, for public we go go the man house by ourselves government don pay you yes <laughs> follow us oya go fix the road wey ah, i fix this road act of god dem never commission the road you know say oh. some governors do road e wash before the commissioning date this na the sweet nigeria wey oh. <laughs> yes we are getting there na the new nigeria wey we really want be hmm. that okay uh, presidential uh, presidential national polls failed to comply with electoral acts afenifere na dey talk this one uh, cbn issues. me i no understand wait must somebody say it are you saying the i the inec eh the man who say he no he no using eye was he. Uh, he was talking about sabotage like, now. was he blinded like uh, that statue. the okay, uh, the, eh, judge judiciary, judiciary statue. statue. but you know say when they call person eye neck na one eye. Uh, uh, and na na eye and the, neck eye na the neck dey. Uh, the face no dey o. Oh. eye neck dey look one side and has shown his election yes na im make this post say na dis one side wey una dey look where the money dey come highest the highest bidder nigeria don change una no one understand na afenifere say no dem no follow due process and afenifere explain am and if na lie and no dem say dem no even comply with their own act yeah no be the due see for this one why e bad may i tell you why e bad well well hmm. inec inec inec papa <coughs> inec set rules by itself uh, put am for wetin we call electoral act say presido sign am He go sign am civil society look am look am we debate am we remember that time uh -huh. debate debate even when e dey section twelve now then the next debate come be president don wan sign e return something come back uh, eh. the return am go back He sign he come return am back again now they don do am finish the same inec tell us say ah this law follow am to the letter even we too we go follow am to the letter we follow the letter inec wey create the letter no come follow the letter na him we dey talk na him dey say they must go court na phase one we dey hmm. eh uncle mahmood you see the way tey dey go so you are the next just say more remind you cbn issue operational guidelines on open banking one kid multi-million naira businesses lost as fire raises lagos auto spare parts market um, why be say when person vex for lagos <coughs> market dey always burn. no no leave open banking. <laughs> may no leave am. okay wetin be open banking. Ah, open banking no be pos business no na check am you know na na pos business make we dey sure make our people know wetin cbn mean because you see all this open thing wey dey talk eh na so they dey say confuse us they cannot confuse us again page six tell us where open banking for start wetin be the open banking na banking for street or before market eh, maybe okay. no eh. we need to know wetin but because gradually gradually eh, they wan dissolve community banking They want to dey control wetin no suppose dey control very simple na operational guidelines that is the way we go take dey operate for the open e say na to stabilize the financial system eh? for to whose advantage. they say the guideline issue on wednesday yesterday establish principle for data sharing sharing across banking uh, and payment system. <laughs> you see the talk so okay. they don't, they don they don get work again now to control commercial bank they don't live there now they don't enter thrift collection. Uh, oga wey go dey share our uh, information. moses yes oga moses this now, you know uh, social uh, security Mm-hmm. Uh, this now one of the uh, yeah yeah yeah one of yeah. the um, uh, uh, new world order project now uh, uh-huh. uh, one, one system to link yeah people to know what you they what you own uh, yes, everything no, no privacy again that is what this is now all. social now security they talk because they want to meet the unbanked group and the way to go is to walk through these kind of uncertainties to, to embrace to whose advantage. to their advantage because if they no get enough data to show how much they want to, how they want to get more money to be printed and get benefit from it it's mm. about the money okay you say you be two hundred million people and only ten million dey bank with you or fifty million dey bank with you that's just a quarter so, it mean say you as cbn governor you have not done well you must find strategies to make sure that you get at least minimum <laughs> seventy percent of the population to be banked <laughs> and that's why community banking uh, is critical. Mm. Uh, you know e-bank e, e-banking wey dem dey do right now on agriculture. Mm -hmm. when mm-hmm. so I, we talked about yes we don talk we don discuss am for uh, here. when we i tell the person say this na the purpose o oh. they say that that thing so they suppose do am before election i tell am say e no go work Hmm. I say dem no go do am say they just wan use am take gather the data of. of people. Yeah, but the e-banking. it's not actually meant to benefit the people. whether I don start. Hmm. I don't know. Which account? When account borrower starts, all the, you know. Bros, na CBN na na CBN we talk about, not be commercial bank o. Oh. No, mm. abeg who start e e naira? Na CBN. No, not be CBN. Na Zenith Bank first one do e na Zenith Bank one first do. I tell them, I say they just want to collect data from Who go send money to who? When I account wait now, when I account borrower come, who first start am. you know why i i talk this. where the first still finish am. no no no mr adeyemo you know why i talk this because when cbn start eh, bank come dey jottle together you go dey jostle up and down um, cbn governor go come be the new bride uh, don't worry i will give uh, zenith bank two million uh, uh, beneficiaries customers uh, union bank you've not been doing well you've not you, you have not been seeing me in the other room start behaving well i will give you five hundred thousand na so na so they take na all this they go share am round to their benefit see one man one man dey feed on us on us make you no worry eh, cbn government in case you no know we don start our own open banking tey tey before una start this one wey dey do so even we no trust una because our money wey dey una bank una never so we don get our own approach in case una wan learn sign on on our platform we go come for training eh, we train una how to wait Oh. okay na one paper we see. Um, this matter concern eh, me o oh. e eh, eh, personally concern me. <laughs> one killed multi-million naira business loss as fire raises lagos auto spare parts market hmm. why is this say anytime when one person vex market must burn and the you spare parts market who dey vote for who dey vote for na there you get my message who dey vote for the one wey dey tell dis guy say make e dey go say make i dey go say i dey go if you born tomorrow you know ask who who dey vote for dem know who dey vote for oh. you must born na my quarrel for community be this: When dem dey born am where dem dey they were sleeping they did it at night the security person night work. Oh. there no my brother you know what i dey talk so this market eh na union but when e come to security the same union go employ some few people wey dey loyal to the opposition mm. you no dey employ security person wey no dey loyal to you yeah when you go dey dream ah no they no dey oppress security when dey ah, dream now ah security go tell you say last night was a very good night god show me something god show you something when you dey secure my place. that means you were asleep. <laughs> na him dey go on so then e go you see <laughs> from shop to from shop to shop eh. we don get information before see na these same security people dey use to collect taxes and impose taxes on the market because na they go hmm. go around tell you say this line They who they who give them two hundred thousand make they pay this other land they not too na people wey dey manage give them five hundred five hundred naira make they pay na the same security people dey so why they go allow this new nigeria don pass like this now make una mm. come about una sef employ una own una own people make dem secure the market. No, okay uh, court give uh, court give inec <clears throat> nod to reconfigure beavers grant tinubu obi permission to expect election materials okay the way wey dem talk am like that now e dey misleading the eh. thing be say court grant say di eh, eh, parties the political parties e grant dem say make dem go check the dis thing. but dem not talk about that they say na tinubu and obi give o. dem eh? no call atiku and other party. Eh, dem say grant tinubu obi permission to oh. respect election materials now now atiku name now atiku name don vanish from tribune own. who get the paper. <laughs> <laughs> no because most likely <laughs> na eh, the party Eh, na na the party. The vanish article name comot for this eh, one. Article no go Article you see i fit tell you before that day o make you dey consult us no dey hear they don dey comot you from the list already. <laughs> no if you enter inside the belle you go see say article. why dem no put am outside make dem no confuse us. make we look at articles uh, part of the whole issue okay uh, gadza gadzama they head Article's 19 man Lego hmm. team to Correct. challenge presidential poll's outcome. From 50 to 19. Yes. Uh, Tinubu get 50, 50, to defend, Atiku get 19, 19. to claim, and uh, Peter will be getting own number to go and uh, fight for his Peter own. Peter Obi not get choice. Uh, Atiku says electoral fraud by INEC will be reversed. Mm-hmm holds closed door meeting with IBB Ab- and Abdul Salam. Hey. Mm. Mm. Articulated. Yeah. I like your approach. the people wey you know say dey support a labour na you go hold meeting with you wan go beg dem abi make we know eh make dem come peter abi say peter abi obi come come come uh, what why you after this election i no fit contest again exactly i'm getting old old people you know we are not mate oh. this is my last chance o this is my last chance. obi you let me rest are you cool down <laughs> cool down obi what are you doing i not get it you wan just but make i take this thing before i waka comot for here for this paper matter you say our forefathers were we're told that um, okay, make I use this matter because it be like I forget some of my eye for house. I see. Uh, <laughs> you see as I they look. Uh, okay, our forefathers were told that things would would get better for Nigeria. Hmm. Then well, oh, same story was told to our fathers. Mm-hmm. They fell our forefathers, and same story was told to our fathers. Now it is our turn Same old story. <laughs> Our tongue. when exactly will this better Nigeria come? Yeah, <laughs> my children's tongue. Now tell my turn the man don tell you now. Tell my turn. you see those ones for the tribune newspaper anyway. our turn for father you know how to say father joy call father my father your father you go, that is so father. you go rush you go rush am eh, una take one eh, paper una eh, no vex o open banking you see show you again. saturday okay no na saturday no na vanguard <laughs> who get vanguard na apc abi na pdp we no do we go discuss am we go discuss am open banking cbn issues guidelines for customer data sharing cbn issues guidelines for customer data sharing na page nineteen e dey. meanwhile dem don first e dey first e first dey news say um, our data say the akam abi one thing one thing mm -hmm. uh, something like that mm -hmm. first come up so we um, are, we are night. becoming we are becoming what they are doing right now is opening us to vulnerability yeah. to no, the ma, why why is ma why will these people be looking for data sharing when you had my bvn with you. e don lost the machine. how will the bvn lost when efcc still have a record of it anytime i do a transfer they monitor it. it's incomplete. uh, <laughs> your own dey other people own no dey emiloko own no dey. okay. not being dey okay that's why that's why that's why dem no dey fit trace. na im make dem no fit trace na my own and your own dey fit trace people wey dey get billion billion dey hope the network go crash you know you, you know how much is a billion naira may I tell you, may I tell you how much? <laughs> Lagos, the billion naira. <laughs> billion na billion na. Zero, how many zero billion get? How many space dey the machine to count the zero? Ah, all those things dey crash. wait o oh, no be pemipada phone i get o oh. if you add million to another one e go no be nine dem go add billion join am. so na camera go just come na mile. the program <laughs> lagos guba sanwo-olu tipped to win based on experience na so dey tip am the day dey dey come na no worry. make you be careful make you no go lose the polling unit o. Oh. yeah because obide don already tell us say guy we we'll go together. Yeah. so they dey go dey go dey go. voting governor babajide sanwoolu since mr obi peter is not on the ballot on Saturday, March 11. <laughs> some okay. people call solution be say oh, obi no dey oh, for oh, wait, dem don already dey see the name as voting now That's the threat the fear of obi is the beginning of wisdom. <laughs> <laughs> beavers inec shift guba when i say guba no be person name o oh, na the governorship election assembly polls to march 18th they need five days to reconfigure five days five days starts for monday to friday but me and all of us know say five days began yesterday today na the first day so why dem dey wait because the way they calculate na today tomorrow two days monday tuesday wednesday five days e therefore mean say by thursday machine suppose go back to where dem come from then by friday the materials same machine, the same machine wey dem no see meanwhile but, sensitive but, materials dem don release dem yesterday o oh. yes so wetin go come happen to those eh, sensitive materials wey dem release eh, eh, uh, maybe dem go keep dem for police station dem tell police officers to hold make sure say they are gone police ah, officers okay una never oh who we wan come talk to now who say dey say dey ah. say uh-huh. so dem need five days to reconfigure one thousand seven hundred and seventy-six okay no one hundred and seventy six thousand eh, yes na be the total polling <laughs> unit wey dey nigeria. okay one hundred and seventy six thousand six hundred and six mm-hmm. beavers machines confusion arrest postponement that means confusion already dey so no be just the reason wey dey give us be this some level of confusion don <coughs> dey about this beaver machine. some you know say they say some of those machines dem no even know where dem dey. exactly some of those machines i no know where they dey. they still dey count one seven six make nigerians not forget the number na one seven six six zero six beavers machine i know say last election some people say their beavers machine no work some say e no even come. Mm. yeah they were places some where beavers yes. no arrive some at all some say their beavers no come they come wait make the other ones finish their own beaver machine i talk no be they go go collect am come do their own. their data dey for that and how was that yes, data found there. yes na na make these people dey say May we check am because some bevel machine get two three four polling units inside mm -hmm. battle for imagine? south south obi den threaten obore omoagege chances in delta obi don worry omoagege and co if una win good if una no win just take it like that don go to court o oh. fix beavers <laughs> glitches fix beavers glitches before governorship assembly polls to me no need to fix you know why anec don already tell us from the beginning they were too ready mm-hmm. they did a mock exam mm-hmm. for themselves mm-hmm. and failed mock they came and failed the original waec now they are going for the secondary school exam because if you could make. i like tell you say they ready no be beavers no be technology they ready for okay. they ready for paper analog. Like wait after they came to push for the the, the digital paper, election. you see na not digital anything na contract dey give person. no be the digitalism na make dem issue three hundred and eighty-three point something billion when Bros, the president approve. bring technology i don say get that kind money na the guy dey so. then <laughs> no okay <laughs> you know lawyers are asking now say make inec present their day-to-day running income and expenditure to nigerians otherwise inec officers i mean chairman should refund the money spent on this election back to the secret treasury account. i ask question before na no answer am. okay See. we the indigenous people of nigeria we no go fit sue inec. apart from the parties. conveniently you know na see na my quarrel be this. we fit. because we no go fit dey follow political party go court. no we, we are supposed to file percentages of nigeria yes. but, but file a case against ivory but you know why we no go fit file. Mm -mm. because number one we no dey directly involved in the process of electionary. no. the only way we go fit file by ourselves okay, if you go court, what do you want to court? no. Wait first. Wait first. I won't tell you because a, a, lawyer had a discussion in my presence. No, a lawyer. Uh-huh. Yes, a lawyer had a discussion. We get role to eh. carry uh. and go court based on wetin lawyer go tell us. Yes. Now, and based on wetin we say we see. See for field. Okay, well, as eh. we go join, we go uh, join issue with point. We go discuss am on Saturday again. We knock am down. See wetin court talk. To tell wetin I tell you so. Mm. Court okay. Court okays INEC request to reconfigure beavers. Decline to vary order allowing obi atiku to inspect electoral materials Decline to varying orders allowing obi gidigidi then grant tinubu access to electoral materials to prepare his defence inec can't be trusted oshodoku don tell that one that is uh, bati and all these guys guys okay. guys so they say they no go fit trust inec even me e don tey just that they say make we dey follow the inec well, life now in grave danger abia rec cries out you you don first know when you take the job workers welfare not be every work you dey take inec uh, eh, rec workers welfare labour imo government <laughs> flex muscles <laughs> they don dey do press all together <laughs> they never know where they dey so na wetin uh, eh, vangard for today thursday talk then uh, waka, they say make you they don they this news waka comot this news this news hey na wa o waka comot oga. so people wey dey drink the one advice una prosperity no dey inside drink uh, <coughs> na wetin the paper for Vanguard one column talk so una go check Vanguard look wetin the man talk. <laughs> well. Uh, eh, so i don waka. Uh -huh. uh, eh, make i talk my name my name na oga moses <laughs> i'm here to share the grace we go some other time una bye bye. i dey feel for your parents. <laughs> well my people e good make we understand say this country na our own na only me and you go fit repair am those wen dey try to do things just to undermine the prosperity wen dey here we fit still do something to make sure if they if they spoil am we go repair am and use am to our favour and so coming together which is just unity now we require to take do this job well and any office where you dey if you see magomago tell the indigenous people of nigeria silently we go talk am out leave you out of it mm-hmm. so that you go dey safe na so yes we are ready to do the job while you do silent silent aspect of it mm-hmm. every indigenous person of nigeria make it try to be a valuable nigeria for any office where you dey mm. a young lady dey shout yesterday say when im cover election for one governor <coughs> some time ago He no get threat now when he go cover the election when the governor for spoil things na im dem begin dey threaten am the lady dey shout up and down now So say so im life dey at risk dem dey tell am say if he come out on saturday dem go take am do pepper soup so every nigeria should help us be a security to that lady uh, well uh, messages no come this morning all right uh, we believe say maybe the fit still send later okay, uh -huh. okay. my name na adiamu i don waka comot all right so una dey lis ten to us on informe radio this morning before i waka comot e get one uh, late elder statesman wey una dey hear the voice for here e get wetin dey say im talk again e say when politicians have nothing to offer The result to tribalism and religion because those two are the best way to divide people. Mm-hmm. That na the late elder statesman Alhaji Metama Sule. So the indigenous Nigerians who are they hear hmm. us today, not allow these people divide us. They divide us in with tribe, religion, class, uh, region whatever no we are one we are indigenous people of nigeria till next um, time we will come again my name na olayemi i salute una.